mwo mva radiyo ijwi ry'amerika ijwi riri washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi tugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey turayahera ku mugabane wa afurika abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda baramirira kure ingingo yafashwe na leta yo kugara ibiro vya oni vy'agateka ka zina muntu muri ico gihugu ivyo biro vy'ikampala vyashinzwe mu bihumbi bibiri na gatandatu kugira bikurikirane ivy'agateka ka muntu mu bice vyarimwo imishamirano mu buraruko n'ubuseruko bw'ico gihugu ariko vyahavuye vyagura ibikorwa no mu gihugu cose ku itariki ya gatatu z'uku kwezi kwa kabiri leta ya uganda yarandikiye oni ivuga ko itazosubira kongera ikiringo c'ivyo biro kuko amahoro ngo yasasagaye mu gihugu uganda ivuga ko ifise inzego zikwiye hamwe na sosiyete sivile bishobora kugenzura no, gukuri, no gukingira agateka ka zina muntu leta ya uganda ivuga ko naho ivyo biro vy'ikampala vyugawe vyugawe izobandanya ikorana n'abategetsi b'igisata ca ONU kijejwe agateka ka muntu ku byicaro byacu canke ku biro byacu byamaho i Geneve mu Busuwisi Igisirikare ca Amerika catangaje ejo kuimana ko abarwanyi cumi na babiri ba Al-Shabaab bishwe mu gitero c'indege gishasha cagavye hafi hagati muri Somalia igisirikare ca Amerika kiri ku mugabane wa Afrika kizwi nka Africome cavuze ko ico gitero cakozwe ku munsi wa gatanu bisabwe na leta ya Somalia igisirikare Africome kivuga kandi ko cabereye mu karere kitereye kure hafi ku birometero mirongo ine na bitanu vy'igisagara ca Hobyo kiri kw'ibarabara kw'ibahari ya, Medi, ya Indiana ako karere kari hafi ku birometero amajana ane na mirongo irindwi na bibiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu leta ya Somalia yavuze ko hapfuye abagwanyi ba Al-Shabaab ijana cumi n'indwi muri ico gitero co, co ku munsi wa gatanu igisirikare ca Amerika kivuga ko ata musivile yahasize ubuzima canke yakomeretse eka kandi baracatorokanya igitigiri nyaco c'abishwe kibaye igitigiri ca gatatu gikozwe n'igisirikare ca Amerika muri Somalia aho umwaka ugeze kugeza ubu
Washington ijwi rya Amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ni muri Turukiya aho ico gihugu kiriko kirakurikirana amashirahamwe ashika ijana mirongo itatu nane n'ayarenga ku kuba yarubatse bitisunze amategeko amagorofa aheruka gusenyurwa na Nyamugigima gushika ubu abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu baramaze kumenyekana ko bapfuye hamwe n'abarenga ibihumbi mirongo icenda na bibiri bakomeretse ni mu gihe kandi abatabara bagitora ibiziga bishasha mu bibomoke vy'amazu umushikiranganji wa Turukiya w'ubutungane Bekir Bozdage avuga ko ubutungane bugiye guhana uwo wese yagize uruhara kugira amazu ibihumbi asenyurwe na nyamugigima yo ku munsi wa mbere mu mpanuka bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu ahandi iyo nyamugigima yaciye ni mu buraruko bwa siriya umushikiranganji bekire bozdage cyo kuwimana yavuze ko abantu batatu bamaze guhagarikwa barindiriye gukubitwa intahe mu gahanga abandi indwi baza bamaze gushikanwa mu ibohero abandi indwi kandi bafatiwe ingingo yo kudasubira kuba mu gihugu cya turukiya abacamanza batanguye gutororokanya ibikoresho bifise utunenge byakoreshejwe kuri izo nyubakwa abahinga mu by'inyubako bavuga ko naho iyo nyamugigima yari ikomeye cyane ko izo nyubako ntizari gusambuka ukuraho kuko zubatswe hadakurikijwe amategeko
Washington ijwi rya Amerika perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuimana yavuze ko hariko harakorwa utwigoro two gusanura ivyuma vy'umuyaga nkuba byasambuwe n'ibitero by'Uburusiya ariko yaragabishije abanyagihugu ko hakiri kare kugira batangaze intsinzi mu gisata c'amasoko ntanganguvu perezida Zelensky yavuze ko abakozi basanuye ivyuma vy'umuyaga nkuba byasambuwe ku munsi wa gatanu n'amamisire hamwe n'amadrone y'uburusiya ariko aragabisha ko hashobora no kuba ibindi bitero by'iterabwoba biru- bituruka ku gihugu cy'uburusiya nayo mu makuru y'inkino hano muri leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi w'imana harabaye urukino rwa nyuma n'urukino ngarukamwaka rwitwa super bowl canke football y'abanyamerika hagati y'amayikipe kansas city chiefs yo muri leta ya kansas hamwe na philadelphia eagles ni yo muri leta ya pennsylvania ekipe ya Kansas City Chiefs niyo yatahukanye intsinzi ku bitsindo mirongo itatu n'umunani kuri mirongo itatu na bitanu bya ekipe ya Philadelphia Eagles yo muri leta ya Pennsylvania bakiniye mu gisagara ca Glendale ni muri leta ya Arizona nirwo rukino rurabwa n'abantu benshi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aho abanyamerika bashika amamiliyoni n'amamiliyoni barenga ijana bari bi- bari bitezwe kurorera urwo rukino haba kuri stade ndetse no ku mateleviziyo abanyamerika nirwo rukino bakunda kurusha futuboro isanzwe izwi ku isi yose ikinishwa amaguru futuboro y'abanyamerika yitwa eh, futuboro amerike irakundwa cyane mu nkino hano muri leta zunze ubumwe za amerika
kuri waheshatu radiyo yacu viyowe akadomo komu naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobazi viyowe radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo mu rwanda inzego z'umutekano mu karere ka rubavu zishe zirashe abantu babiri bari bamaze kwica umwe mu bacunga umutekano twari dukurikiranye ubu nd- ari imbere ndi inyuma kuko bamuteye icyuma turi kumwe bakimuteye inga saa tatu n'igice kuko nibwo bari bagiye hamagara njye maze guhisha nzanye ibiti aba ni bamwe mu baturage babibonye ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rw'abarundi mu nkambi ya mahama gihangayikishije abatari bake tubafitiye amakuru y'imikino byose ni mu kanya gato amakuru yo muri iki gitondo tuyahere mu rwanda mu karere ka rubavu aho inzego z'umutekano mu rukerera rw'ejo ku cyumweru zishe zirasha abantu babiri bakekwaho kwica umuntu wari urinze umutekano ku kirombe gicokorwamo amabuye y'agaciro nk'uko byemezwa n'ababibonye muri aka karere nta minsi itanu ishira hatarashwe abazira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko byemezwa n'abaturage gloria tuyishime Abaturage babonye ibyabaye bemeje ko mu rukerera rwo kuri iki cyumweru aribwo inzego z'umutekano zishe zirasha abantu babiri bo mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Kinigi. Aba baturage bemeza ko abo bagabo babiri bishwe bazize ko bateye ibyuma uwitwa Twagirayezu Jean Claude bakamwica. Uyu Twagirayezu yari arinze ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro ya bireri bakunze kuvanamo ibikoresho by'amakaro byubakishwa amazu. Ijwi rya Amerika yagiye aho abo bantu babiri barasiwe ihasanga ikivunge cy'abaturage bahahururiye bahagaze iruhande rw'imivu y'amaraso y'abo bapfuye gusa imirambo yabo yari yavanywe aho rugikubita uku niko bamwe mu baturage babibonye basobanura uko byagenze rero twari turyamye nijoro ubwo ayo masasu yavuze saa munani n'iminota icumi cumi n'ibiri kuko twese tureba ku isaha twumva yavugira hano nyine kubera ko twa- duhamagaye abo tuzamane mirongo izicemo uwo twahamagaye umwe atubwira ngo ko ari umuntu ngo biciye iyo hari ahijya hikinombe kiri
nari imbari twari dukurikiranye ubu nd- ari imbere ndi inyuma kuko bamuteye icyuma turi kumwe bakimuteye inga saa tatu n'igice kuko nibwo bari bagiye hamagara njye maze guhisha nzanye ibiryo bari baryamye bari hema ari babiri twamwibone ko twari batatu tuhari tunavugana nabo abo bantu bari gutuma umutekano guhamuke ko ari kuza yakora ibiro bibiri akamutera igihumbi yaba yibye ibyo biro bitanu akamuhereza bibiri magana atanu urumva ko umushomeri rero igifaranga ni ryinshi atagiye mu kiraka ngira umuturage umusozi twayumvise ariko none ko tumaze akanya tumaze kumva inkuru mbi y'uko uwo mugabo apfuye mbagaze hariya hepfo iwanjye mbona imodoka y'ipikapu iparitse hano bateruriye mirambo ebyiri Nubwo aba baturage bemeza ibi nta rwego rw'ubuyobozi na rumwe rwashatse kugira icyo ruvuga ku byabaye twagerageje gushaka umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba ariko inshuro zose twamuhamagaye ntitwashoboye kumubona ni mu gihe atagishira iminsi itanu inzego z'umutekano muri aka karere zitarashe abakekwaho ibyaha birimo iby'urugomo ubujura n'ibindi ni mu gihe nanone mu cyumweru gishize polisi yarashe uwakekwagaho ubujura abaturage bivugira ko bikomeje kubateza umutekano muke no guhora bumva amasasu bikabatera impungenge bagira icyo basaba leta nuko umu- umurenge nguko gwahagaritse nuko mbo gucungira umutekano kugira ngo bace mboka mu kajagari bakayikuzana nijoro inzoresore zitwaje imipanga n'ibyuma kugira ngo umurenge mbo duhamanye mbo polisi aribwo gucunga u- umutekano mbo guha mu gihe ibyangombwa bitarasohoka nuko leta yodufasha tukabona umutekano bakaduha ibyangombwa bitewe n'uko hano nda mugore nda mugabo uri kuza wese ari kuza afite umupanga ni ubwihebe buri hano nda musore ukiryama nta mugore ukiryama Ikigereranyo cyakozwe n'umuryango Human Rights Watch mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ku Rwanda cyise All Thieves Must Be Killed cyagaragaje ko mu Rwanda cyane mu turere tw'uburengerazuba turimo n'akarere ka Rubavu inzego z'umutekano zirimo abasirikare n'abapolisi zishe abagera kuri mirongo itatu na barindwi bazira ibyaha birimo n'ibyoroheje gusa u Rwanda rwakomeje guhakana ibyavuye muri iyi raporo iyi raporo kandi igaragaza ko inzego z'umutekano zitigeze zishaka gushyikiriza aba babaga bibye ibirimo amatungo n'ibihingwa inzego z'ubutabera ahubwo zigatera ubwoba abo mu miryango y'aba banyabyaha ngo ntihagire icyo bavuga abaturage bo mu burengerazuba bw'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Rubavu nabo bakomeje kwemeza ko hatagize igikorwa ubwicanyi bwakomeza gufata indi ntera tuyishime Gloria ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
Kwa nitwa Makimbi eh, Ananiasi nkaba ntuye mu bijombo ariko nzindukiye hano Uvira umumaro wa radiyo ni igihe twumva amakuru iwacu nta wasapu ihara ihari niyo mpamvu twumva amakuru ya radiyo kugira ngo tumenye ibitambuka byose ku isi kugira ngo tumenye uko igihugu kimeze n'uko umutekano umeze iwacu mu karere byaba ibintu by'igoma n'iby'ubukavu byose n'izindi ntambara twumva muri za ikirere n'ahandi turabikurikirana kuri radiyo kugira ngo tumenye uko bimeze mu gihugu
urubyiruko rw'impunzi z'abarundi ruba mu nkambi ya mahama mu rwanda rurangiza amashuri yisumbuye rufite ibibazo byo kubona akazi bityo bamwe bagahura n'ibibazo byo kwishora mu ngeso mbi minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda irashishikariza urwo rubyiruko kuva mu nkambi rukajya gushaka akazi kuko babyemerewe aho kwishora muri izo ngeso mbi tiyerive ndayishimiye n'abarangije sogondere kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga nti- ntibarose amahirwe yo gukomeza kubera ubu- uburyo eh, kwiga za kaminuza bamwe bakabura akazi hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera abo ni bamwe mu rwaruka rwavuganye n'ijwi rya amerika igihe umumenyeshamakuru waryo yabagendera muri iyo kambi ya mahama iherereye mu karere ka kirehe mu gihugu cy'u rwanda urwo rwaruka rugizwe n'abarundi n'abakongomani basigura ko bafise ingorane zo kuronka ico bakora iyo bahejeje igice ca kabiri c'amashure yisumbuye urubyiruko ruba mu nkambi tubayeho ku buryo bugoranye bamwe bakabura akazi hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera akazi karagoye kubona uri ngaha Bavuga kandi ko benshi muri bo baba badafise n'ubushobozi bwo kubandanya amashure ya kaminuza.
n'abarangije sogondere kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga nti- ntibarose amahirwe yo gukomeza kubera ubu- uburyo bwo gukomeza eh, kwiga za kaminuza icyo kibazo turagifise eh, turifuza rero ko uko batugira ubuvugizi ayo mashuri akaboneka ya primaire na sogonderi ko hobaho n'ubundi buryo bw'umwana arangije eh, sogonderi habaho amakaminuza ku buryo atamuntu ava ku ishuri arangije sogonderi Basigura ko kuba badafise ivyo bakora mu buzima bwa misi yose bituma hari abagendera mu ngeso mbi zirimwo kunywa ibiyayuramutwe n'ubushurashuzi nk'uko babyiganiye ijwi ry'Amerika.
ukaca usanga rero ngaho mu nkambi ntacyo bafise bakora eh, usanga ari ikibazo bamwe bacu baja mu biyabiramutwe mu biyobyabwenge eh, kubera kubura icyo bakora eh, canke se kubura ubwo bushobozi bwo gu- bwo kuja ku makaminuza usanga bamwe bavamo arabiba ugasanga bamwe baracuruza imibiri yabo umuryango wa gikristo prison fellowship rwanda ufasha impunzi kugira uruhara mu bizikorerwa ukavugira n'ugwaruka ngaho mu ikambi ya mahama wemeza ko umugwi w'ugwaruka uhura n'ibibazo bitandukanye byiringiro epafrodite aserukira uwo muryango asaba ugwaruka kugira umutima wo gukora mu kwirinda ibibasamaza icyo tubafasha cy'ibanze ni ikibazo gikomeye Ah, ngira ngo si si n'icya hano mu nkambi gusa Ah, ni ikibazo cyugarije isi yose cy'ibanze ni uko bagomba kumenya ko umuntu utarabona akazi ntabwo igisubizo ari ukujya mu biyobyabwenge dukorana rero ibikorwa by'ubukangurambaga kuko bose si ko bajya mu biyobyabwenge hari abigishwa kandi bakabireka hari ababivamo bagafata iya mbere kujya gushaka ibyo bakora hari gahunda nyinshi zihari z'urubyiruko bashobora kujyamo zabateza imbere ntabwo abantu bose babonera akazi rimwe ahubwo nabo bagomba kugira umutima wo gukora cyane bagira bakahereza abandi ijwi rya amerika ryavuganye n'ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare minema busigura ko mu ikambi ata bikorwa byo gukora bikwiye bihari bityo ugwaruka harukwiye kuja kurondera utuzi hanze kuko babyemerewe hako bishora mu ngeso mbi vuga neza andre ahagarariye minema mu ikambi ya mahama kuko ah, twemera ko urubyiruko ari amaboko kandi barashoboye ariko by'umwihariko hari abafashwa gukomeza amashuri hari abafashwa kwiga imyuga bityo bakaba bak- bashaka imirimo bagakora cyangwa bakihangira akazi kugeza ubu ngubu nta mirimo twavuga iri imbere mu nkambi tuvuga ko birengagiza gukora ariko dushishikariza urubyiruko gusohoka hanze y'inkambi rugashaka akazi hanze kuko rurabyemerewe mu migwi yashyizwe mu ikambi yerekana ubusumbasumbane mu butunzi ni itatu uwa gatatu urimo abifise abo nabo bakaba bategerezwa kwironderera ibibatunga ugwaruka nagwo guhera ku myaka cumi n'umunani gushika kuri mirongo itatu n'itanu rubarizwa muri uyo mugwi w'abifise mu gihe atabundi bumuga baba bafise muri iyo kambi ya mahama harakorerwa ibikorwa bitandukanye byo kwigisha imyuga itandukanye abakiri bato n'abandi babyifuza ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare minema byerekana ko umugwi wa gatatu ubarizwamo abifise hamwe n'ugwaruka rugejeje imyaka cumi n'umunani rurimwo uwo mugwi urimwo abashika ku bihumbi bitandatu by'ababa muri iyo kambi thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tukiri ku makuru arebana n'impunzi muri tanzania ho mu mpera z'icyumweru turangije leta yatangiye gahunda yo gutuza imbere mu gihugu bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyekongo ibona ko badashobora rwose gusubira mu bihugu bahunzemo james joven umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania ivyo vyashikirijwe n'umutegarugori martha gerard yaserukiye haser mu nama yari ifatiye kumviriza ibibazo bitandukanye bibangamiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu nkambi ya nyarugusu gusa ibitigiri vyo bazojana muri uwo mugambi ntivyashizwe ahabona umutegarugori martha muri iyo nama yavuze ko uretse impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyekongo zahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda mirongo icenda n'itandatu zifite ibibazo bikomeye nazo zizokwandikwa muri uwo mugambi kugira zitwarwe mu gihugu kigira gatatu mu ntumbero yo gukemura ikibazo c'ubuhunzi burundu yashimangiye ko ico gikorwa kizokorwa ku mugaragaro ata mpisho kugira abazojanwa bazobe ari bajya bemejwe ko bafise ibibazo bikomeye cyane kurusha abandi impunzi zisabwa kwitura mu biro vya seri kuvuga ibibazo nyamukuru bituma batosubira mu gihugu c'amavuko nyuma yaho bazokwandikwa hama bajanwe mu gihugu kigira gatatu Even here, we do not do resettlement activities secretly. We are very transparent in every case processing activity.
muri haseri igikorwa cyo gutwara impunzi mu gihugu kigira gatatu ntitugikora mu mpisho impunzi zose z'abanyekongo zahunze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'ine hamwe n'abarundi bazoba bemeje bazotwarwa mu gihugu kigira gatatu atankomanzi gusa nta kuntu twashobora gutwara abantu bose amashyirahamwe ajeje ako kazi yatanguye kumviriza abazojanwa mu gihugu kigira gatatu The verification exercise in the camp uh, with the presence of IOM and RC Africa.
mu gihe ibitigiri by'abazojanwa mu gihugu kigira gatatu bitashyizwe ahabona amakenga ni menshi ku mpunzi z'abarundi yuko abazojanwa ari bake cyane mu gihe abafise ibibazo bikomeye bituma batosubira mu gihugu cy'amavuko ari benshi manirakiza jafet yaserukiye impunzi z'abarundi muri iyo nama yasabye ko ibitigiri by'abajanwa mu gihugu kigira gatatu yoduga cyane mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi mu gihe imyaka yose impunzi zamara intekera ku mutwe zihunguka zikongera guhunga bivanye n'ibibazo bitandukanye bifatiye ku kibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi kuhakikisha kilio chetu kama wakimbizi wa Kirundi cha kupewa eh, nchi ya tatu kinaanza kufanyiwa kazi japo idadi ni ndogo.
mbanze nshimire haseri ku kigoro bagize mu kumviriza amarira yacu kuri twebwe impunzi z'abarundi kutwohereza mu gihugu kigira gatatu naho ibitigiri ari bike cyane mu gikorwa cyo gutaha ku bushake hari ibibazo byinshi tugenda turahura nabyo harimo kwamana intekera ku mutwe buri gihe duhunguka tugahunga duhunguka tugahunga ugasanga nk'abageze mu zabukuru bariko barahunguka bongera bahunga ugasanga bariko baradushyira muri bya politiki ku bw'izo mpamvu gutwarwa mu gihugu kigira gatatu niwo muti urama ku kibazo cyacu La pili ili waangaliziwe jinsi ya kutafutiwa suluhisho nyingine.
icyo gikorwa kirimo gukorwa n'amashyirahamwe abiri yita ku mpunzi ariyo oms hamwe na irc bita international rescue committee mu rurimi rw'icyongereza bemeza ko mu kiringo cy'imyaka ibiri iza bazoba batunganije uwo mugambi leta y'igihugu cya tanzania nta jambo yashikirije muri iyo nama naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yari yagabishije impunzi ko ata mpunzi izosubira gutwarwa mu gihugu kigira gatatu cyibura kuronswa ubwenegihugu mu ntumbero yo gusunika impunzi kugira zitahe ku bwinshi naho benshi muri bo bemeza ko icyo bahunze kitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
nitwa nisingizwa claudine mubomba mu karere ka rubavu umurenge wa gisenyi akagari ntego umudugudu ubukerarugendo kumva radiyo ikintu bimfasha buri munsi menya ko u rwanda ruhagaze nkamenya amakuru nko mu buzima bw'imyororokere uko wakwitwara wenda nko mu gihe wenda uba wakoze nk'imibonano mpuzabitsina idakingiye ikintu bagufasha wajya kwa muganga waba udashaka kubyara wenda bitewe n'imyaka ufite bakaba bagufasha
kandi ijwi ry'amerika ivugera i washington dc tugeze mu kanya k'amakuru y'imikino turehere mu burundi aho ikipe ya bumamo nyuma yo gutsinda kayanza united ibitego birindwi kuri kimwe ku munsi wa cumi n'icyenda w'irushanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi nyine yahise ifata umwanya wa mbere atletico new oil ntiri ku mwanya wa nyuma desire hatungimana Kuruno w'Imana kundugirira 19 higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Messager Ngozi watsinze Atletico New Oil igitsinda kimwe ku busa rwabaye urukino rugira kane mu nkino zo gusubiriza uwo mugwi wo mu ntara ya Ngozi utsinze akaba ata wundi mugwi urabishika ko muri izo nkino zo gusubiriza nguro nk'amanota 12 kuri 12 izo ntsinzi zatumye umugwi wa Messager Ngozi ufata ikibanza ca kane umamuru ya mbere ikaba iwusumbya amanota 5 mu gihe hasigaye inkino 11 ngo ihiganwa rirangire Jimmy Ndayizeye amenyereza Messager Ngozi aratubwira icyahindutse muri kino gice cya kabiri cyiganwa faze retour gituma baronka intsinzi nyinshi murazi ko atamukinnyi n'umwe twigeze turerekita abakinnyi niba abandi nyene nubwo yuko twaragerageje kuraba mu gice cya mbere turavuga tuti habuze iki turaganiriza abakinnyi turavuga yuko mu gice cya mbere tutashoboye kubyifatamwo neza turavuga tuti tugerageze kuraba yuko mu gice tugira kabiri dushobora kubyifatamwo nicyo gituma mubona yuko dutanguye neza ni kurya nakubwiye yuko kuri twebwe urukino tugiye gukina rwose turufata yuko ari nka finale mu gihe biriko biragenda neza muri message ngozi siko biri mu mugwi wa musongati naho uwo mugwi wahaye akazi umumenyereza mushasha muri izo nkino zo gusubiriza Oman nta kagero n'abakinyi biwe ntibiriko biragenda neza kuko intsinzi abakunzi b'uwo mugwi w'igitega bari biteze ntiziriko ziraboneka kuri uno w'imana mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi hagati ya musongati na flombo di centre imigwi ibiri yaho igitega rwarangiye inganya igitsindo kimwe ku kindi Oman nta kagero yizera ko babandanije gukorana umwete umwimbu hazogera igihe ukaboneka bikuru kubandanya dukora kuko hari ibintu usanga bari bafise genda basaba hari igihe babikora hari igihe batabikora Ikiba- igikuru ni ukubandanya dukora kuko nta wundi muti uhari kuko nk'uko uvuze turi bashasha mugabo hari nk'ibintu bimwe bimwe usanga badashira mu nzu mugabo igikuru sibobakarira cyangwa ngo bashaburire oya Ikiba- ni ukuvuga twabandanya dukora kandi n'ikintu uvuze izi ekipe tuba turahura za mbere izo ziri parimire katire resengi poromye urumva ni ngombwa amashyikiriza gukomera urukino nabwo rwabayemo ibitsindo byinshi kuri ino ndwi ya cumi n'icyenda nubwo bumamuru yatsinze kanza united yorohewe cyane ku bitsindo ndwi kuri kimwe mu gihe havugwa ibibazo by'imishahara mu mugwi ivyo babiciye inkokora abakinyi umumenyereza wa kanza united marcus sayid wewe gutsindwa kwaba bita ku basifuzi wakina umupira nta muntu atabibonye abo barwitire sinzi ibyabo sinzi nimba sinzi n'ibintu twatanga urukinege kuva masi gitangura gushyira imbere nubwo byakikona turakora amaherere mugabo ahanini barwitire bavuga ko ntibadukuye mu kibagarika mwabonye igisindo cya mbere gere cyinjiye mwabonye penda turatwimye hariya hanya mwabibonye bwatwe batwara nk'amakosa bakanga kuyavuga mu zindi nkino zabaye olympic star yatsinze magara young boys ibitsindo bibiri kuri kimwe Tigre Noir yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo bitatu ku busa, Interstar yatsinze Rukinzo igitsindo kimwe ku busa, Top Junior yanganije na Buja City igitsindo kimwe ku kindi, nayo Vitaro inganya na Aigle Noir ubusa ku bundi. Kugeza kuri iyo ndwi ya 19 Bomamuru ni ya mbere n'amanota mirongo ine na rimwe Flambo du Centre ni iya kabiri n'amanota mirongo ine ikanganya na Vitaro ya gatatu iyo migwi iriko iraharanira igikombe cy'uno mwaka bimwe bigaragara ariko ntiyo kwibagira ko Message Ngozi na Aigle Noir zifite amanota mirongo itatu n'atandatu nazo nyene zitari kure Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho ikipe ya APRFC yaraye itsinzwe ariko ikomeza kuba ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda jean claude munyandinda mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa cumi n'icyenda kuwa gatanu habaye imikino ibiri ikipe ya kiyovu siporo yatsinze rwamagana city ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade y'umuhanga gasogi united yanganyije na rutsiro fc ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade y'ubugesera ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ine ikipe ya polisi fc yatsinze mukura victory sport ibitego bibiri ku busa kuri stade muhanga ibi bitego bibiri ku busa kandi nibyo etenseri fc yatsinze espoir fc kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya as kigali yatsinze gorira fc igitego kimwe ku busa kuri stade bugesera naho marine fc itsinda sunrise ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade golgota i nyagatare ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri ikipe ya musanze fc yanganyije na bugesera fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade bugesera mu mukino wari utegerejwe na benshi wabereye kuri stade huye butare ikipe ikipe ya Rayon Sport yatsinze APR FC igitego kimwe ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 19 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 37 ku mwanya wa kabiri turahasanga AS Kigali n'amanota 36 Gasogi United ni ya gatatu nayo ifite amanota 36 ikipe ya Rayon Sport nayo ifite amanota 36 ikaba ari ya kane ku mwanya wa gatanu hari Kiyovu Sport n'amanota 35 ikipe ya gatandatu ni Etincelle FC ifite amanota 33 Police FC ifite amanota 30 ikaba ari ya kane karindwi ku mwanya wa munani hari mukura victory sport n'amanota makumyabiri n'atanu musanze fc ni iya cyenda n'amanota makumyabiri n'ane ikipe ya cumi ni sunrise ifite amanota makumyabiri n'atatu bugesera fc ifite amanota makumyabiri n'abiri ikaba ari iya cumi na rimwe iya cumi na kabiri ni gorira fc nayo ifite amanota makumyabiri n'abiri rutsiro fc ifite amanota cumi n'umunani ikaba ari iya cumi na gatatu iya cumi na kane ni rwamagana city n'amanota cumi n'atandatu marine fc ni iya cumi na gatanu n'amanota cumi n'atatu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni espoir fc ifite amanota cumi na rimwe n'umwenda bitego ibitego cumi n'icyenda tukiri umupira w'amaguru ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hazatangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro mu cyiciro cy'amajonjora y'ibanze hazaba imikino cumi n'umwe ibanza izakurikirwa n'iyo kwishyura gusa amakipe amwe n'amwe yatangiye kwikura muri iri rushanwa ry'igikombe cy'amahoro ku ikubitiro ikipe ya as kigali niyo yabanje gutangaza ko uyu mwaka itazaseruka impamvu yo gukuramo akayo karenge turayisobanurirwa n'umuyobozi wayo shemangoga fabrice dushaka gukonsantra imbaraga zacu ku kintu kimwe tutihaye amahirwe ya kabiri ya pisikapu pisikapu tumaze imyaka itatu ikurikirana tuyitwara ndetse tunatwara na supakapu muri make urugendo rwa pisikapu dusa naho twebwe ubwacu twahisemo kuruhagarika tukifokasinga kuri shampiyona igikombe cy'amahoro kugira ngo ukine ugere muri finale uba ukinye hafi imikino irindwi cyangwa umunani igihe dufite ni igihe gito cyane indi kipe yavuze ko itazitabira igikombe cy'amahoro ni gasogi united ubuyobozi bwayo bwashyize hanze itangazo risobanura ko iyi kipe itazaboneka kubera impamvu zitabaturutseho nyuma yaho gato umuyobozi wayo Charles Kakoza yatangaje ko icyatumye Gasogi United yivana mu irushanwa ari uko ngo mu mitegurire yaryo harimo guhuzagurika yari Claude Munyandinda i Kigali
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aho tuyashoreje mbashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika jya mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti mwiranwa amahoro n'amahirwe